mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nini nahazwe u rwanda rwahereje inkuka ya misa yo gushimira imana iherutse kururonsa umukardinale wa mbere kuva kiliziya katolika yarushingwamwo imizi imyaka ijana na mirongo ibiri iraheze iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo imana abe yikuzwa mu ibaruwa nyir'ubutungane papa francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi uyu ni cardinal antoine kambanda mu misa yo gushimira imana ku iteka aheruka guterwa nka cardinal wa mbere w'u rwanda umubano w'u rwanda na vatican nawo wafashe intera ishimishije tukaba nabyo tubishimira papa francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kuwunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize uyu nawe ni perezida w'u rwanda paul kagame nawe yari yitabiriye imisa y'umuganuro yo gushima ko u rwanda ubu rufise umukardinal mu gihugu c'u burundi naho abategetsi bashima ko onu yavanye ico gihugu ku rutonde rw'ibihugu bivugwamwo umutekano muke turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu reka ariko imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari tubanze kuyavugwa hirya nino ku isi duhereye ku vy'urupfu rwa tabare vasquez yabaye perezida wa uruguay kuva muri bibiri na gatanu gushika mu bihumbi bibiri na cumi no kuva muri bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwa gatatu kuno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri uwo munyepolitike yitavye imana afise imyaka mirongo umunani akaba yamenyekanye cane kubera urugamba rwo kurwanya kunywera itabi mu bibanza bihuriramwo abantu benshi yahitanywe na kanseri y'amahaha nk'uko umuryango wiwe wabivuze mu itangazo wasohoye umwe mu bahungu biwe yitwa alvaro abicije ku rubuga rwiwe rwa twitter yagize ati data yashengeye ari ku muhani we kandi akikujwe n'abaryango turashimiye cane abanyeruge bamweretse ko bamufise ku mutima mu kiringo kirekire perezida tabare aza gushingurwa uno musi nyene kuwa mungu mu mihango iza kwitabirwa n'abaryango bake cane kubera ikiza ca virusi ya korona umuryango wiwe naho biruko watumiye abanyagihugu bipfuza guherekeza uwo yababereye umurongozi mu kiringo c'imyaka cumi kwifatanya nawo biciye ku mbonesha kure y'igihugu bitegekana ko yerekana imwe mu mihango yo kumushingurana iteka ivy'uburwayi bwa nyakwigendera perezida tabare vyamenyekanye muri bibiri na cumi n'icenda akiri perezida ico gihe vyatangajwe n'umuganga wiwe yari yavuze ko uburwayi bwiwe butari kumubuza kuyobora uruguay perezida tabare azohora yibukwa nk'uwatumye uruguay iba igihugu ca mbere co muri amerika latine cabujije kunywera itabi ahahurira abantu benshi n'ica gatanu cabibujije kw'isi yose ni ntambara yagwanye ahanini bivuye ku mfu za se nyina na mushiki wiwe bose bahitanywe na kanseri mu gihugu c'ubufaransa naho ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu butangaza ko abajejwe gukingira umutekano bagera kuri mirongo irindwi n'indwi baraye bakomerekeye mu myiyerekano y'abavuga ko baharanira ukubaho neza n'agateka kazina muntu abashika ku mirongo icenda na batanu mu bari muri iyo myiyerekano batawe muri yompi nk'uko ubwo bushikiranganji bwavyemeje umukuru w'umurwa mukuru w'ubufaransa paris nawe yateye ivyatsi ico yise inguvu zakoreshejwe n'abiyerekana zikaviramwo ugukomereka kw'abajejwe umutekano mu kanya duca tubandaniriza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabaha ikaze ndanabipfurizwa mungu mwiza u rwanda rwahereje inkuka ya misa yo gushimira imana iherutse kuronsa ico gihugu mu kardinale wa mbere kuva ekleziya katolika ihashinga imizi imyaka ijana na mirongo ibiri iraheze mu baje gukenguruka iryo teka Cardinal Antoine Kambanda aheruka gutegwa harimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda abepiskopi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahagarariye ibihugu vyabo mu Rwanda n'abandi mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ivy'ivyo birori
ni umuhango wabaye nyuma y'uko ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwezi gushize arikiepiskopi wa kigali antoine kambanda ahawe inshingano nka karidinari urwego rukuru rufata ibyemezo muri kiliziya gatulika umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu paul kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri kigali arena inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa kigali yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakirisitu muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'imana uko imana yatumye umuhanuzi zayika umuryango wayo wari mu makuba ni nako natwe nyuma y'amakuba u rwanda rwahuye nayo nyir'ubutungane papa francisco ayobowe na roho y'imana yahaye u rwanda karidinari iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo imana abe yikuzwa mu ibaruwa nyir'ubutungane papa francisco yanyandikiye antorera kuba karidinari akoresheje amagambo ya yezu yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu mujye mugira muti turi abagaragu nk'abandi karidinari ni umugaragu w'imana byose niyo n'imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'imana niyo ibinshoboza karidinari kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya papa i roma akaba ndetse yishimye ko yahawe kuba karidinari ku munsi mukuru wa bikira mariya w'ikibeho uba tariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe buri mwaka karidinari kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi bikira mariya ari bwo yabonekeye ikibeho agatuma u rwanda rumenyekana asoma misa ye ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu paul kagame karidinali antoine kambanda yashimye perezida wa repubulika w'u rwanda paul kagame waje kwifatanya n'abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakirisitu ba kiliziya gaturika ashimira umukuru w'igihugu ko yahaye kiliziya ahazubakwa katedrali ibereye umurwa mukuru bagira ngo nshimire cyane nyakubahwa perezida wa repubulika nakirwa i kigali nka kepisikopi mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi none ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya kigali ndabashimira kandi kuko mu bushishozi no kureba kure mwaduhaye kariya gasozi bikaba bifite icyo bivuze gikomeye kuri twebwe nk'uko gorogota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro none na kariya gasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima umukiro n'umugisha mu ijambo perezida paul kagame yagejeje ku bitabiriye iyo misa yo gushima imana yahaye u rwanda karidinari mukuru w'u rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka ijana na makumyabiri kiliziya gatulika imaze igeze mu rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa karidinari mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka ibihumbi bataragera kuri uru rwego perezida kagame avuga ko karidinari kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda nk'umwana w'u rwanda wazamutse kuva abaye umusasaridoti kugeza ku rwego rwa karidinari ibyo bikaba bikwiye gushimirwa umukuru w'u rwanda anashima papa francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u rwanda na vatikani ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane papa francisco umubano w'u rwanda na vatikani nawo wafashe intera ishimishije tukaba nabyo tubishimira papa francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kuwunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize ibyo ntabikoreye u rwanda gusa biragaragara ko babikora n'ahandi ku isi hose umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri ibi bihe bitambutse umubano w'u rwanda na kiliziya gatulika wakomeje kubamo igitotsi u rwanda ntirwahwemye kwereka kiliziya gatulika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'imana babiciye ku ruhande ahubwo bakijandika muri jenoside yakorewe abatutsi gusa perezida kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo iby'uko ayo mateka y'u rwanda na kiliziya hagiye haba rimwe na rimwe ibitaragenze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu ibyo ntabwo aribyo twashyira imbere ngira ngo ibyo twabivanyemo isomo twumvise icyabuze icyo gihe turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira kandi tugatera intambwe ubundi ubuzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu bwubaka n'abantu bagituye misa ya mbere yasomwe mu rwanda na karidinali kambana antoine yabereye mu mujyi wa kigali yitabiriwe n'abakirisitu bake kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya kovide cumi n'icyenda byakumiriye abatari bake byatumye abakirisitu bakomeza kujya gusengera muri kiliziya bari basanzwe basengeramo uyu mukirisitu wo muri kigali twavuganye nyuma y'uko yari avuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya ndera abakirisitu dukurikije ibyo twanyuzemo tukaba tubonye karidinali ubwo ni ukuvuga ko ubukirisitu bwashinze imizi bwarenze imipaka nk'uko nyine yesu yababwira yabwiye petero ngo nakomeza abavandimwe uriya ni ukuza gukomeza abakirisitu bo mu rwanda noneho bakagira ingufu bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino usibye abakirisitu bake bitabiriye iyi misa ya mbere yasomwe na karidinali kambanda iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya papa mu rwanda abepiskopi baturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo abahagarara ibihugu byabo mu rwanda abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumta kabuye urakenuye nari nabice ku masonga nkitangura inama nkuru y'umutekano ya onu kuwa gatanu yarakuye uburundi ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bibangamiye akarere biherereyemo gusa ingingo y'ako kanama ka onu ivuga ko inzego nshasha z'ico gihugu zibwirizwa gukora ibishoboka vyose mu kubahiriza agateka ka zina muntu idonido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari kigali mu rwanda ingingo yanezereje inzego zitandukanye z'uburundi uhereye ku mukuru w'igihugu gihugu niyafashwe n'akanama k'ishami mpuzamakungu onu kajejwe amahoro n'umutekano kuri uyu wa gatanu i Geneve mu Busuwisi abagize ako kanama bahurije ko Uburundi bwokugwa ku rutonde rw'ibihugu bifise umutekano muke kandi bikibangamiye amahoro n'umutekano ku isi kubwo abagize iyo nama y'umutekano n'amahoro ku isi amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu uno mwaka yarahinduye ibitari bike haba mu kurwanya ukudahana ibyaha kugarukana umutekano no guha ikibanza kibereye abagore naho biruko iyo nama nkuru y'umutekano mu ngingo yayo ijwi ry'amerika rifite iyi kopi isanga hagikenewe utwigoro twinshi mu vyerekeye kubahiriza agateka ka zina muntu kunyubanisha abarundi gushiraho icuka ciza ca politike n'iyubahirizwa ry'amategeko gutsimbataza ubutungane bwigenga kureka abantu bagashikiriza ibyo bagona mu mwidegemvyo kureka amaradiyo n'amashirame yigenga bigakora mu bwigenge n'ibindi gusa iyo nama nkuru y'umutekano ibona ko ivyo vyokemuka ico gihugu kita kiri ku rutonde w'ibibangamiye umutekano w'akarere k'ibiyaga binini kose ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico iyo ngingo isigura neza na neza twabibajije umuhinga akurikiranira hagufi vya politike n'imigenderanire akaba n'umwigisha muri za kaminuza mu bubirigi nka universite libre de bruxelles libera ntibashira kandi ico bisigura iravuga neza yuko uburundi buvuye ku rutonde rw'ibihugu vyigwa uko amezi atatu aheze iravuga yuko naho babukuye ku rutonde yuko atamahoro n'umutekano biri mu Burundi raporo izotangwa biciye uh, mu karere uh, k'ibiyaga binini Grand Lac iyo ngingo rero yafashwe kugira imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU ishobore kuba myiza uh, ikindi catumye iyo ngingo ifatwa ni ukubera ibiriko birakogwa aho u Rwanda n'u Burundi bashoboye kuyaga aho impunzi nkeyi ziriko ziratahuka n'ingingo yakiriwe neza n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ku rubuga rwiwe rwa Twitter Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati ndashimiye cyane inama nkuru y'umutekano ya oni turonse inyinshi mu byo naheruka gusaba mu nama y'ibihugu byose muri oni bizotuma ubu twebwe n'abadufasha mu iterambere twitaho kurusha ineza y'abanyagihugu umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu yongera ko kw'iyo ngingo izotuma n'abagwiza tungava amakungu barumbira ico gihugu ambasaderi albert shingiro avuga ko ari intsinzi ivuye kure yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika yabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukanabumenyi bw'amasanamu ati iyo ngingo ifashwe inyuma y'indwi nka zitatu canke zine z'ibiganiro bikomeye hagati yacu na oni turashimira n'ibihugu bitari bike vyadufashije urwo rugamba kare vyasigura ko uburundi ari intambamyi ikomeye mu makungu kandi ari igihugu kiri mu mutekano muke nyamara biragaragaye ko atari ko bikimeze kuko ni igihugu gitekanye giheruka kwitunganiriza amatora yabaye mu ituze ntangere tugiye kuja ku kivi c'iterambere kandi ntituzosubira kwemerera abanyamahanga kuvogera ubwigenge bwacu bizotuma n'abagwizatunga bazana imitahe yabo iwacu kuko kare twafatwa nk'aho ari igihugu c'ingorane gusa ico bikoze ku bwa profeseri libera ntibashira kandi asanzwe ari n'umuvugizi w'umuhari uharanira gukunda igihugu mapo burundi avuga ko naho ari ingingo yerekana ko imigenderanire atanguye kunaguka hagati y'uburundi na oni n'ubundi bintu bitarera ngo de amaraporo azoguma atangwa kuko onu iremeza yuko agateka kazina munda katubahirizwa ni urugohe bavuniye abifuza yuko amahoro n'umutekano agaruka mu burundi uh, turazi neza yuko ata kintu kimwe kizohinduka uh, mu burundi aho uko ibintu bitera imbere biguma bisubira inyuma mu gihe hariko haraba urusansuma bihagaze ku bwoko mu gihe abarundi baguma batotezwa abarundi baguma bicwa cane cane batavuga rumwe n'umuganga uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho haduka imvururu za politike uko amezi atatu aheze intumwa idasanzwe ya oni mu burundi yabwirizwa gushikiriza mu nama nkuru ijije umutekano ya oni raporo yerekana ingene ibintu vyifashe iyo ngingo ije ikurikira iyugagwa ry'ibiro vy'iyo ntumwa idasanzwe ya oni yatanga ahanini amaraporo avuga ko igihugu kikirimo umutekano muke ko oni ibwirizwa kugumizayo ijisho naho izo raporo zitazosubira gutangwa ku bwinshi inama nkuru y'umutekano ya oni yemeje ko umugwi ukora amatohoza w'iryo shirahamwe urongowe n'umunyasenegal dudu jen uzoguma ukora amatohoza yawo mu gisata c'agateka ka zina muntu kuko uheruka kongegwa ikiringo c'umwaka pierre claver nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ishami rya onu ryita amagara y'abantu ku isi oms mu mfunyapfunyo ritangaza ko umugera wa sida kuva warakaduka umaze guhitana abantu bagera ku miliyoni mirongo itatu na zitatu ku isi yose abamenyekanye ko bafise ubwandu kugera mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda nk'uko oms bandanye ivyerekana ni miliyoni mirongo itatu n'umunani none mbega nicoroshe ko ibihugu vyo muri afurika na cane cane ivy'akarere k'ibiyaga bigari nk'uburundi n'u rwanda bibandanya guhangana n'ino ngwara muri ibi bihe isi ihanzwe n'ikindi kiza ca covid ya cumi n'icenda ako kabazo kari mutwo nagarutse ko mu kiganiro nagiranye na madamu jeanne gapia umurundi wa mbere yemanze ko afise ubwandu bwa sida mu myaka za mirongo umunani mu gihugu c'uburundi no mu bindi bihugu vya afurika hamwe na madamu console nishimwe umwanditsi w'igitabo tested to the limit kigaruka ku vyo yaciyemwo muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane bikamuviramwo kwandura sida konsole aba muri leta ya new york gapia nawe akaba muri lesoto gapia atangura agereranya isano riri hagati y'ibihe vya mbere isi yaciyemwo covid icaduka n'ivyaranze imisi ya mbere ya sida birafise isano kuko izo ndwara zose zibiri ni indwara ziteye ubwoba burya indwara abantu batabona batazi ibashikiriye bakaguma babona abantu baca bapfa iratera ubwoba ariko ikintu novuga dahurirako ni uko umubwira wa sida hariho guhakana ukuri guhari tukavuga ngo iyo ndwara ngo si iy'abirabure ni iy'abazungu igituma ariko mvuga ntibiragomba gusa n'iki kiza gishasha ibi biza bibiri birafise ukuntu bisa kuko abantu baca bagukumira ubu none isi ihagaze gute mu guhangana n'iyo virusi ga jeanne gapiya kubona harabonetse ijya miti ni ikintu cy'igitangaza igituma nshobora kubivuga ni narabonye abanje bagenda imiti itaraboneka ataca ugira ubabarira ataca ugira ubafashisha kandi bagapfa nabi cyane iyi miti aho ibonekeye harabonetse agahengwe gakomeye ariko uno munsi yo kuratubwira ko ku mwaka ku mwaka hari abandi bashasha banduye bivuga ko hariho intambwe tutarashikamo kundwi kundwi baravuga ko a- cyane cyane abana b'abakobwa abana ibihumbi bitanu n'amajana atanu kundwi abana b'imyaka hagati ya cumi n'itanu na mirongo ibiri n'ine bama banduye konsore hanyuma we ku ruhande rwawe urashima aho isi amakungu mu rwanda burundi bugejeje mu kurwanya eh, ino ndwara ya virusi ya sida Um, ngewe ni ukuri ndashimira cyane imiryango mpuzamahanga n'ibihugu ko bahagurukiye cyane mu ku- mu- mu kwigisha cyane urubyiruko eh, cyane no kwigisha abantu kuri mbona ari intambwe ndende yatewe ariko turacyafite nanone inzira ndende nk'uko madame jeanne abivuze nk'urubyiruko rukwiye kumenya ko bakwiye kwirinda ntabwo dukwiye kuku- kubona ko ubwandu bukwiye gukomeza kwiyongera ahubwo bikwiye kugabanuka ko igihe gitambuka ariko mu by'ukuri ah, ibihugu byinshi byacu no ku isi muri rusange ikintu bashimira ni uko bose bafatanya hamwe mu kwigisha cyane kandi ni ngombwa noneho bagatuma natwe ubwacu tubana n'ubwandu ah, twumva yuko hari ikintu gi- gikomeye cy'igikorwa kiri gukorwa noneho ah, bi- bikaduha natwe imbaraga ah, zo zo gukomeza gu- gu- gufatanya nabo mu mu- mu kwigisha ndetse no ku no gu- no gu- no gukumira no gu- no- no gukumira ubwandu uko bwa- bwakomeza kwiyongera madamu jeanne gapiya mu nama mpuzamakungu kuri sida eh, yabereye mu gihugu cy'u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mwari muyi- muyirimwo eh, nk'umwe mu bahinga icyo gihe mu kwezi kwa cumi na kabiri umenge i kigali mu rwanda baravuze ibitari bike isi imaze guteramwo intambwe mu byo kurwanya ikiza cya sida ariko uravuga yuko hakiri intambwe yo guterana cyane cyane mu mirwi imwe imwe irimwo abakundana bahuje ibitsina n'abakora ubuzi bw'uburaya icyo kibazo ubu cifashe gute mu karere k'afurika y'ubuseruko uburundi u rwanda
nko mu burundi eh, ibitigiri icyo bita todose ya prevalence ku- ku rwego rw'igihugu usanga ari munsi ya rimwe ku ijana ariko ugiye mu mu bagendana aba- abahuza ibitsina babisanga ugasanga ni mirongo ibiri na bane ku ijana wajya ku bo twita indaya ugasanga mirongo itatu na bane ku ijana urumva ko ari benshi ariko iyo tuko turabavuga gutyo kenshi turasubira tukabibonera kure ni bimwe namye mvuga byatumye tuca inyuma du- du- duta umwanya wo kurwana tuko tuvuga ngo iyo ndwara si iy'iwacu ni iy'abahomosekisuweli ni iy'abazungu ni turaba uno munsi iyo turiko turavuga tuti abo bantu ibi ibitigiri ni binini umuntu aca yicara akavuga ngo "Ah, ngo bajya bubone bashake bapfe ukibagira ko nkumbure harimo umwana wawe kuko kubera uko kuntu tubifata n'abana bacu ntibabitubwira barimyegeza mbere kugira ngo ntiba ntibabacire ntibabacire ivomo hariho abarongora kandi bakabandanya bagendana n'abo bahungu bagendana ibyo rero njyewe icyo nama mvuga mvuga nti icyo twibagira ni icyo kuko njyewe muri DNSS tu- turafise umugambi wo kubafasha kuko mu kurwanya umugera wa sida utagwanye u- urondera twe turwanya sida ntiturwanya abantu turondera aho uwo mugera hose woca kugira ngo abe ariho tu- tu- tuzitira rero uwo muntu udashoboye kumushikira ngo umwigishe na cyane cyane ubasabe yuko abo baba baranduye baza kuvugwa kuko mwumvise ko uvugwa atanduza ba bantu rero nibo babandanya bashobora kubandanya badomeka muti kuki U- iyo umuntu abivuga minsi yose abantu bafata ko bitabaraba nyabona abantu bari bakwiye kumva kuko barakubwira kubabwira ku mugoroba bavuga ati ku mugoroba twebwe hariho aba aba hariho abitwa ngo turaba homosekisuwere yego turazinanye bamwe baboneka barabazi ati mugabo mbere akubaza ngo tugendana n'abandi tugendana n'abagabo banyu tugendana n'abajya bambaye amakaruvati ibyo rero icyo tutwibagira ni uko wa mu abo bantu murumva kubera uko kuntu babayeho biratuma bandura kurusha abandi turafashe rero umugabo nkumbura aheruka kurongora kubera ashaka kwereka umuryango y'uko yarongoye ndi umubyeyi nanjye abahungu banje mu ndababaza ko bafise umukobwa ibyo ndabizi ko twese niko tumeze kandi ni imico y'iwacu kandi niko gateka k'umurundi cyangwa umunyarwanda abanyafurika cyane cyane ubona akwiza imyaka mirongo itatu uri kuramubaza hanyuma akarongora kugira ngo umukure kw'induru hanyuma ku mugoroba agasimbira kwa wa muhungu bahora bagenda akaza azanye wa mugera niyataha muhira ntaza kubwira umugore ngo ngomba gukoresha agafuko umugore amazi ati habaye iki rero icyo gihe adakoresheje agafuko ajya azanye umugera ahaye umugore umugore arabyaye ahaye umwana murumva murumva aho bishobora gucika nibyo rero twe tuvuga hanyuma bajya bagurisha imibiri higa bagendana n'abandi higa ntibagendana ntibagendana muri bo bagendana n'abo batiyita atari uko bari muri twebwe bari mu bo tubana bari mu bagabo bacu mu bagore bacu mu bana bacu muri basaza bacu n'abo tubayemo nibyo rero dukwiriye kwibuka tukareka kwibesha tukaraba ahubwo tuti mbega kugira ngo turwanye by'ukuri icyo twokora ni iki konsore oyimesi ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi ririfuza yuko twogera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu atabwandu bukivugwa ico ciyumviro kirashoboka hama amaleta akwiye gukora iki mu kwihutisha haba imiti haba incanco haba amahimiriza kuko kino kiza ca covid ya cumi n'icenda kije kitwereka yuko ibiza ntibirahera biracahari sida yarahabaye irahari covid iraje irahari haragwa amaleta kugira ngo ibi biza byose biranduranwe n'imizi ubwandu buhari buhagarikire ngaha nyene mu by'ukuri abantu bakomeje kwiga kuko hari n'uburyo bwinshi bwo kwigisha abantu kera wenda byabaga bigoye kuko nta na tekinoloji yabaga ihari ariko ubu ngubu hari tekinoloji mu buryo bwinshi bw'uko abantu informasiyo zabageraho mu buryo bworoheje noneho kugira ngo abantu basobanukirwe neza bumve yuko ari ibibareba buri muntu wese aho ari yumve ko ari ikimureba kuko nk'uko twabivugaga mu kanya hari abantu babumva bamwe bitabareba bireba abantu bamwe kandi noneho n'igishimishije ni uko byibura za leta zemerera ababana n'ubwandu kuba nabo baba mu bantu bafata ibyemezo bakomeze baduhe ijwi batanga ijwi kuko iyo uhaye ijwi abantu babana n'ubwandu umenya n'aho ushobora n'ikintu ushobora gukora n'icyo wakongera kugira ngo n'iyo ntego igerweho kuko mbona ari ijwi ry'abo bantu ryatwe twese niryo rishobora gutuma bamenya neza ikintu bakongera mu buryo bwo kugira ngo byibura dukumire gukomeza kuba ubwandu bwakwiyongera ngewe mbona ari icyo navuga sinzi niba mudamu hari ikindi yakunze reka rero nshimire madamu jeanne gapia hamwe na konsole nishimwe kuri ico kiganiro twagiranye cari igice gito ca murisanga y'isaha yose mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com muje ahanditse murisanga hanyuma mukakihasanga n'ikiganiro carenganye ku munsi wa gatandatu akaba ari nonga hariho duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya reka dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongereye abashikire kuri mikoro muri kumwe na joe diana ninahazwe uh, fasil gebehu niwe yegeranije amajwi y'ibiganiro n'amakuru mwariko murakurikirana biciye kuri za fm zitandukanye ndetse no ku mirongo migufi ya shotweve kuba twumva muri mu gihugu c'uburundi tubikebanu rero nshuti bakunzi tubifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose ahanje diane ninahazwe turaza kuzindukana amakuru yo mu gatondo ejo habukera kuwa mbere mu kurindira murare aharyana ahataryana harari umwansi